Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Fideni yo ngabo abaramutsa mugenzi wacu Aloysi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Maramutse Fideli tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa Afurika sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ejo kuwa gatatu yavuze ko ihagaritse ivyaha vyo mu ntambara yagiriza uwahoze ajejwe umutekano mu gihugu muri Libya ku ntwaro ya Muammar Gaddafi ni nyuma yaho uyo yariko akurikiranwa na CPI afiriye ahitanywe n'urupfu rusanzwe Mohamed Khaled Al-Tuhami w'imyaka hafi mirongo umunani yarondegwa ku ruhara yagirizwa kuba yaragize mu kugerageza guhohotera abari mu migumuko yo mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe muri Libya imigumuko yaruhiye gukura Kadafi ku butegetsi yaramazemwo yaramazemwo imyaka mirongo ine Mohamed Khaled yarondegwa ku vyaha bine vyo guhohotera agatoya ka muntu hamwe na bitatu vyo mu ntambara yakoze hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwezi k'umunani bibiri na cumi na rimwe ico gihe kadafi yariko aburizamwo abariko baramugumukana kibaye ikirego ca kabiri sepeyi ihagaritse kuri libiya inyuma y'iyemezwa ry'urupfu rw'umukuru w'akagwi k'abagwanyi mahmud el al warfari yari ku ruhande rw'umukuru w'igisirikare kigwanira mu buseruko ariwe karifa hafutari uwo yishwe n'umugwanyi ataramenyekana mu kwezi kwa gatatu bibiri na mirongo ibiri na rimwe umutahe usigaye kuri libiya ni w'umuhungu wa kadafi seif al isilamu yagirizwa nawe ibyaha bibiri byo ku gateka ka muntu ku ruhara yagize ku gukubagura abantu mu kuburizamwo imigumuko muri afurika perezida wa mozambique avuga ko abagwanyi b'abayisilamiste bagwanira mu ntara ya nampula iri mu buraruko bw'icyo gihugu bishe abantu batandatu babaciye amazosi banyuruza abandi batatu umuhari w'abagwanyi b'abayisilamiste mu buraruko bwa mozambique uriko uriyagurira uturere dushasha n'aho abasirikare ba leta hamwe n'inteko z'akarere bari mu twigoro two kuwutuza mu ijambo yashikirije kuri radiyo y'igihugu ejo kuwa gatatu ari mu ntara ya gaza mu manuko bw'icyo gihugu perezida philippe nyusi yaremeje ko abo banyagihugu baciwe imitwe yavuze kandi ko amazu atari make y'abanyagihugu yaturiwe ku munsi wa kabiri kibaye igitero cya gatatu cy'iterabwoba gikozwe mu minsi itanu muri iyo ntara ya nampula muri icyo gihugu cya mozambique ahandi havuga ubwicanyi ni muri kamerune aho leta yavuze ejo kuwa gatatu ko abantu batandatu bishwe n'igitero cyakozwe ku modokari yo mu bwoko bwa bisi mu ntara y'uburengero bwa kamerune ni intara isanzwe irangwamwo umutekano muke kandi yamamwo ugutana mu mitwe hagati y'abashaka kwiyonkora bavuga ko bavuga icyongereza hamwe na leta umushikiranganji wa leta rene emmanuel sadi yavuze ko ico gitero kuri bisi cakozwe ku munsi wa kabiri n'umugwi w'abakora iterabwoba bitwaje ibigwanisho biremereye ubu bwicanyi bumaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga ibihumbi bitandatu hamwe n'abashika umuriyoni bataye ingo zabo nk'uko bivugwa n'ishirahamwe ryishinze gukinga amatati ku isi ariryo International Crisis Group abagenduzi mpuzamakungu hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu bavuga ko izo mpande zibiri zigwana zakoze amabi atandukanye harimo n'ibyaha byakorewe abasivile
Washington ijwi rya Amerika hanze y'umugabane wa afurika perezida w'uburusiya vladimir putin hamwe na mugenzi we w'ubushinwa Xi Jinping bategekanya kuzobonana mu ndwi iza mu nama izobera muri uzbekistan ambasaderi w'uburusiya mu, mu bushinwa andrei denisove yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko abo bategetsi babiri bazohurira mu ntara mu nama y'imigenderanire y'ishangayi izobera ku mugwa mukuru samarkande w'izubekisitani ku matariki ya cumi na gatanu na cumi na gatandatu uku kwezi uru rugendo muri uzbekisitani arugize mu gihe mu gihe goba nk'uko bitekanijwe goba rubaye urugendo rwa mbere Xi Jinping akoze mu myaka ibiri n'igice ibimenyeshamakuru mu burusiya bivuga kandi ko Xi Jinping afise n'umugambi wo kugendera Kazakhstan imbere y'iyo nama muri Uzbekistan Perezida Putin na Xi Jinping baheruka kubonanira i Beijing mu Bushinwa mu kwezi kwa kabiri hasigaye indwi nke ngo uburusiya burungike abasirikare muri Ukraine abo baperezida uko ari babiri barasinye amasezerano asaba ko imigenderanire hagati y'ibihugu byabo bibiri ibaho itagira imipaka
washington ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika amakuru yo hirya no hino ku isi tuyabandaniza muri siriya abantu cumi barapfuye igihe inzu y'igorofa yabasenyukirako ejo ku gatatu mu gisagara ca alepo mu buraruko bw'igihugu itorokanzo ry'amakuru rya leta sana ryavuze ko ibiziga by'abakenyezi batandatu hamwe n'abana batatu byatowe umwana umwe n'umugore umwe baratabawe bakugwa mu bihomoke by'amazu baca batwagwa mu bitaro icyo kimenyeshamakuru cyavuze ko iyo nyubakwa yasenyutse kubwo kubura imishinge ikomeye ishyirahamwe ryo muri siriya rigejwe agateka na muntu ryavuze ko iyo nyubakwa yasenyutse yari mu mihana y'ahaheruka y'ahaheruka gutegwa amabombe hamwe na za misire intambara muri siriya yatanguye mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe imaze guhitana hafi igice cy'umuriyoni w'abanyagihugu yongera yangaza hafi icya kabiri cy'abo banyagihugu nyene
tugushimire aroyisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini leta y'u Burundi ifise umushikiranganji wa mbere mushasha kuva ejo kuwa gatatu jeve ndirakobuca yemejwe n'inama nshingamateka n'amajwi ijana ku ijana yararahiye mu nyuma yaho mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere mushasha twebwe isubizwa ryiwe twayakiriye nk'ibisanzwe turavye ivyari bimaze iminsi bivugwa n'umukuru w'igihugu aho yasa n'uwutizera cane leta yiwe avuga ko irimwe abantu babaniwe uwoneye agatongo rwasaye wowe mugambwe snl utavuga rumwe na leta y'u Burundi asanzwe ari umushingamateka aya makuru yihariye yerekeye uburundi tubafitiye ni mu kanya gato mugume hafi y'amaradiyo yanyu uyu munsi jeve ndirakobuca ni umushikiranganji wa mbere mushasha yasubiriye uwahahora arangi yome bunyoni akaba mu nyuma yaho yarahiye imbere y'inama nshingamateka inyuma y'uko imwemeje n'amajwi ijana ku ijana ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu eroje wirikaneza tumwemeje ijana ku ijana
Jean Ndirakobuca yazwi ku kazina k'ubuhizi kandi akugarika yemejwe n'abashingamateka bose bari bitavye n'abatumwe uko bari ijana na cumi na batatu nta mvo umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe yatanze zatumye Perezida Ndayishimiye ashima guhindura umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni bari bamaranye imyaka ibiri ku isonga ry'u Burundi inyuma yo kwimikwa gihutihuti bitewe n'urupfu giturumbuka rwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza ariko yabwiye ujejwe guharura amajwi mu nama nshingamateka kumenyesha niba amategeko yubahirijwe canke atakurikijwe maze asigura ko ivyakozwe vyisunze ibwirizwa nshingiro ategerezwa kwemezwa n'abashingamateka mirongo itandatu na batatu kandidatira y'umushikiranganji wa mbere yemejwe n'abashingamateka ijana na cumi na batatu eka ni agaton rwasa umukuru w'umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi asanzwe ari umushingamateka asanga ata amategeko yahonyanzwe rwasa atwara umugambwe wa kabiri waronse amajwi menshi mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yifuza ko leta nshasha yojamwo n'indi migambwe na rwiwe udasigaye inyuma nayo icatumye perezida neva kubura renga yome bunyoni kitavuzwe umukuru wa senere arakinuganuga bigize iminsi twese twumva umukuru w'igihugu yidoga yuko muri leta yiwe hari abanebwe abantu badashoboye bitwara uko bishakiye mu bisanzwe umushikiranganji wa mbere niwe abwiriza guca abikorera akazi kugera umushikiranganji wa mbere byamugoye umukuru w'igihugu akabona kubure umwanya uriko uramureka kwifashisha inzego zijejwe amategeko n'amashinga amateka na nyengo z'amateka cyane ndumva yuko ari ibintu bisanzwe uko biri kose ikiboneka ni uko gervain dirakobuca yari afise umuhezagiro wa sendedefudede umugambi uri ku butegetsi umwe mu bagize inama y'inaribonye zawo ku gihe kirekire akaba n'umushingamateka zino ndaruvukanye yavyerekaniye mu vyo yavuze ko ata mwanya wo guta bigora mu kumutora baduhaye izina ko approbation baduhaye izina kugira ngo dutore ego icyo tubigenza gute uko twobigenza nuko twemeza izina baduhaye nta taburo ikenewe nta matora akenewe turemeza dukoma amashyi yego nimuvuge kimwe dukoma amashyi Ah, imbere y'uko aja kurahira mu nama nshingamateka ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu bwananira ko buca yabanje kugenwa na perezida yongera yemezwa n'inama nkenguzamateka imbere y'imana mushobora byose y'umukuru w'igihugu y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka jewe liyetena generale de polisi geruveni dirakubuca umushikiranganji wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi ku ibwirizwa nshingiro rya repubulika y'uburundi ndiyemeje kurwanya ibyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu geruveni dirakubuca abaye umushikiranganji wa mbere ku nshuro ya mbere aturuka mu ntara ya cibitoke mu buraruko bushiye uburengero bw'uburundi aroye mu mabanga akiri mu bihano by'ubumwe bwa buraya bizorangira mu kwezi kwa cumi kubuza bigashobora kongerwa ikiringo c'umwaka wisubiriza kuko izongerewe umwaka uheze kwa cumi n'umunani ukwa cumi yari yamaze kuba umushikiranganji umuryango w'ubumwe bwa buraya mwikeka ko kuba yarakoze ivyaha birimwo guhohotera ikiremwa muntu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu w'igihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa nyakwigendera nkuru nziza baja mu myerekano yo kurwanya ikindi kiringo ciwe cateye impari yagapfa atakirangije ntawuze niba ubumwe bwa buraya buzoca umutezurira nk'uko leta zunze ubumwe za amerika zabikoze umwaka uheze mu gukura ibihano kuri bunyoni yari yarifatiwe umwaka nyene yikekwa ko bene ivyo vyaha ibogozwa rya rengiyome bunyoni ryibukije ikurwa n'ifungwa vya hussein rajab mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi ico gihe uwo mugabo yari umukuru w'umugambwe sndefdd yaravuga ari kijana hakaba hari abavuga ko umuhisi perezida nkuru nziza ubwiwe yamutegeka ivyo akora nk'uko n'ubu vyavugwa ko perezida ndayishimiye atokubahuka gukora ikintu bunyoni yatifuza canke atemeje kuva umugambwe sndefdd wahoze yari umuhari w'inyeshamba z'abahutu uroye ku butegetsi mu bihumbi bibiri na gatanu inyuma y'amasezerano ya arusha iyi ni imwe mu ngingo zikomeye zifatiwe abategetsi bakomeye bawukomokamwo bo ku rwego rwa generali nyuma y'abafunzwe n'abahunze bagizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bunyoni yabogojwe atigeze ahonyoza ikirenge ku kirimba cagenewe umushikiranganji wa mbere akaba yari yaranse kuja kuhaba arutisha ikirimba ciwe bwite yiyubakiye ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura mu minsi ishize we n'umutambukanyi wiwe babonetse mu ishengero ry'abaprotestante bashima imana ku vy'ijwi rya amerika rikesha abo ryizeye bari aho umukenyezi wiwe yavuze ko yiteze igitangaza kubera yaheruka gusengera aho hantu umugabo wari umushikiranganji asanzwe akaba ahagarutse ari umukuru wa leta maze agira ati n'ibiri imbere turavyiteze atagihindutse leta nshasha iramenyekana mu masaha ari munsi ya mirongo ibiri n'ane aza nk'uko amasoko y'ijwi rya amerika yabibwiye eroje buri kaneza ijwi rya amerika mu mugambwe sene utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'uburundi bakiriye gute isubizwa rya alangi yome bunyoni mugenzi wacu diane nini nazwe yabibajije umushingamateka agaton rwasa atwara uwo mugambwe twebwe isubizwa ryiwe twayakiriye nk'ibisanzwe turavye ivyari bimaze iminsi bivugwa n'umukuru w'igihugu aho yasa n'ubu utizera cyane leta yiwe avuga ko irimwo abantu b'abanebwe abandi nabo ko batabishoboye amaze kuvuga gutyo umushikiranganji wa mbere nk'uko ari we abajejwe leta yari kugira inguvu akagira ico abwiye umukuru w'igihugu ati hindura uyu gira gutya byaba umukuru w'igihugu yararavye abona byaratevye ahitamo kumukombora nuko rero tubifata uwo muvuga bitakunze ko ahindurwa n'indega honorable rwasa umukuru w'igihugu abivugira muri rusange mugabo ukumva yuko hari agahaze mu bashikiranganje bagize leta kumenya ngo n'uyu canke n'uriya biragoye mugabo ikigaragara ni uko muri iyo myaka ibiri yose iyo leta irongowe na bunyoni imaze nuko ata bintu bigaragara vyoba vyarakozwe wovuga ati ni ibintu wozokwibukira ko icyo kiringo c'intwaro ya sndefdd kuva muri bibiri na mirongo ibiri abibaza naho ko ahubwo ba avanywe muri ayo mabanga kubera ko umukuru w'igihugu c'u Burundi ko hari habo yikeka bamwegereye mu mugambwe sndefdd bamufitiye umugambi wo kumuvana ku ntebe y'ubutegetsi nabo ivyo vyose vyoshoboka mugabo kubera ko ari ibintu yavuga muri rusange yatatomoye tini naka umuntu yobifata uko nyene agafata yuko naho coba ari kimwe mu vyotuma muhindura ahanini je novuga nti koba ari ukubera kumbure ivyo avuga yuko mu nama shikiranganji harimwo abanebwe harimwo abatabishoboye mukitega iki mwebwe mu nama nshingamateka uh, kuri gervais ndirakobuca agiye kuba umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'uburundi biragoye kuvuga ngo umuntu yo kwitega iki canke kiriya kuri ndirakobuca jere bagiye kuramuzwa inama shikiranganji ahanini je novuga nti ico ahubwo twokebura Gervais Ndirakobuca na Perezida Evariste ni uko bosoma ibwirizwa shingiro uko riri bakareka kubohwa n'umugambwe bakakora bisunze ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro nta hantu na hamwe riha ububasha canke uburenganzira umukuru w'igihugu canke umushikiranganji uwo ari we wese gukumira umurundi kumbo iyicankiriya mugabo byaragaragaye yuko muri iyo nama shikiranganji yayirongoye na bunyoni yuko atari ubusendedefded cazira yuko uronka amabanga muri leta nibabanze bahere ngaho bakosore amaso muri ko murasaba ko yosoma neza ibwirizwa nshingiro kugira ngo ubutegetsi bube ico mwise gusangirwa na bose nayo maso ari mu butegetsi nta vyinshi turabona birahinduka hagiye alangi yome bunyoni ariko asubijwe na Gervais Ndirakobuca bari basanzwe bari muri leta imwe inguvu Ndirakobuca azozana canke bafise ku bwanyu zisumba iza bunyoni canke ico bunyoni yoba yarafise gisumbeje inguvu sabuza ko ayo maso asoma neza iryo bwirizwa nshingiro nk'uko muvyivugiye mu mvugo yanyu n'izahe zihagazehe icizere kikabahe ayo maso ahanini biyananira kubona ibibereye kubera yuko asa n'uko abwirwa n'ikintu cyitwa umugambwe n'ishaka ry'umugambwe wabo ivyo rero nivyo babwirizwa kubanza ico gitambara citwa umugambwe kibapfuka mu maso bagafata kumbura ingingo zitarizo nicyo babwiza kubanza kwikurako nibaguma baboshwe n'icyo gitambara c'umugambwe nta kizohinduka kandi ivyo navyo bizogira ingaruka mbi kuko igihugu ntikizokugira gitera intambwe imbere honorable agaton rwasara amakuru acicikana ku mbuga ngurukanabumenyi ariko atanumwe arashobora kurongera ivyemezo avuga ko uh, alangi yome bunyoni ashobora gutabwa muri yompi umwanya n'umwanya yagiriza ivyaha bitandukanye birimwo kunyoneza amatungo ya leta n'ivyo kuba yoba yarahatse gukora uh, iyo kudeta bavuga itanabaye ayo makuru hari ico muri yumva ko ga honorable no, ku mbuga ngurukanabumenyi bandika vyinshi bakavuga vyinshi suko abandika bose canke abavuga baba ari abahinga y'ibyo baba bariko barandika canke kuvuga mugabe icyo umuntu yofata ni uko igihe amategeko yokora agasanga kumbure hariho ivyo yobazwa numva ko byo bari ibintu bisanzwe byumvikana kuko n'umuntu nk'abandi arashobora gukora amakosa uburundi kandi uno munsi honorable agaton rwasa bwahinduye inzego zijeje umutekano igipolisi n'inyamiramabi mu gihugu cose nibere ryayaze mu mugambwe uri ku butegetsi ryatumye haba n'izo mpinduka mu gihugu cose mu by'umutekano canke n'umutekano w'igihugu ushaka kurindwa gusumba uko wari byose uko ari bibiri byose birashoboka kwibere ryoyaga ntibisanzwe ko n'abana b'abantu ko hoba ari mu buryo bwo gutunganya neza ibijyanye n'umutekano naho nyine birashoboka ni ibintu bisanzwe yuko abajejwe uburere mu nzego z'umutekano bahindurwa igihe cyose bibaye ngombwa kumvo iyi cyangwa kumvo iriya honorable agaton rwasa umushingamateka mukaba munatwara umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'uburundi senel tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika ndabashimiye namwe mu mashyirahamwe ategamiye kuri leta bakiye gute ihinduka muri politiki mugenzi wacu oriyani itanga ishaka yavuganye na faustin ndikumana arongoye ishyirahamwe parsem rikangurira abantu guhindura ingendo cyane cyane ku bijyanye n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu yatanguye amubaza uko abona ku ngingo y'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yo guhindura umushikiranganji wa mbere umukuru w'igihugu rero arafite uburenganzira bwo gushyiraho umushikiranganji mushashi bwiza shingiro y'imwemerera ndetse n'abandi bamwungirije gushika uno munsi rero nta tegeko tubona umengo ryahonyowe dufata ko ari ibintu bisanzwe haba hasigaye kumenya nimba iyo ngingo ifashwe icyo ituma haba akanovera gashasha mu byo abarundi biteze kuko uravye ibihe abarundi barimwo mu buzima bwabo bwa misi yose ingwara mu by'ubutunzi na cane cane mu mibereho zibugarije n'ubukene baguma babukenera inyishu yoza iborohereza kugira baraye ko botunganizwa muri izo ngorane none nk'abayoboye ishyirahamwe rikangurira abantu guhindura ingendo cyane cyane ku bijyanye n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ikugwa mu mabanga y'uwo mushikiranganji mukuru uh, mu biha insiguro nk'iyoba ari imwe mu ntambwe tuvuga za politike ya tolerance zero yoba iriko irashirwa mu ngiro bose bino bivuga gutyo kuko ikugwa ry'umushikiranganji wa mbere utabonye abandi bashikiranganji bagira ba bajeho ukaraba na politike nshasha igirije mu ngiro kuko ikintu tumaze kubona gitumye ibintu ngaha mu burundi biguma uko bimeze amaleta arakurikirana mugabo urabona neza ko ata porogaramu yaba ikarakurirako porogaramu nyine politiki uguti reforme ziriko ziraja mu ngiro n'izi ubu rero turarindiriye je hamwe nobona nk'ubu iyo leta nshashije nka ca cifuzo c'uko abategetsi bose ba leta babanza kwerekana amatungo yabo imbere yuko baja mu mabanga no kwerekana bayavuyemo aho niho noca avuga nti inzira atanguye kuguruka ibibazo by'ubutunzi murabikurikiranira hafi cyane akenshi abantu mu gihugu cy'u Burundi ibibazo by'ubukene by'ikena ry'ibintu bimwe bimwe bikenewe mu buzima bwa misi yose bw'abantu babiha isano n'ikena ry'amafaranga y'agaciro hariho ababona yuko ahanini ahubwo nk'uko umukuru w'igihugu akunze kubivuga muri iyi minsi ari abategetsi bamwe bamwe batariko bakorera neza igihugu ugasanga ahubwo nicyo kibazo mwe mubibona gute erega n'amahera y'agaciro abura kubera iki abura kubera abategetsi baba babyifashemo nabi hanyuma politiki iterambere ntirije mu ngiro igihugu ntikizegwe n'amakungu n'aya mahera agaciro agacabura burya naho bihagaze politiki yari mbi y'abategetsi ariko bakora nabi ni konsekansi ega n'iryo bura ry'amafaranga y'agaciro riza kubera ubutegetsi bubi buba buriko bukora nabi ni konsekansi ni niyo ngaruka ya mbere icishika kuko abategetsi bifatamwo nabi rya terambere ntiriheza ngo riboneke bimwe dushorera hanze mu mahanga ntibeza ngo biboneke ubutunzi hari buriko burasabwa ikigira kabiri abafashe uburundi canke abinzi bitaye mu burundi baca bavuga tuti harya nta politike nziza iriyo ntibaheza ngo babizane harya kubura ibura ry'amafaranga y'agaciro ni hakurya ushobora kubona umuntu ku gihugu nabyo kubura nk'umuntu agwaye ugasanga aramenetse umutwe ugasanga arafise fievre mugabo imvo ibiri mu mubiri w'ibinge n'abagwayi n'ivyo rero no ku gihugu iyo ubonye ibintu nk'ivyo haba hagwaye ingeni vy'intwaro na leadership bitunganijwe Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem rikangurira abantu guhindura ingendo turagushimiye ku kanyu uhaye radiyo ijwi rya Amerika murakoze
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
kubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ihindurwa ry'umushikiranganji wa mbere mu Burundi ryanditswe ko vyinshi ku mbuga ngurukanabumenyi mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda nibyo adusomera ubutumwa bugufi bwacishijwe ku rubuga ngurukanabumenyi rwa Facebook y'ijwi ry'Amerika burerekana ibyiyumviro bitandukanye ku ikugwaho ry'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi arenga iyome bunyoni duhereye ku butumwa bwa Seforien Nkengurutse agira ati na Felicien Ndiho ku bwayo umushikiranganji w'ikigega ca leta ntumusige kuko atumva bumvikana n'umushikiranganji Tade ajejwe abakozi ba leta mu mugambi wo guhuza imishahara Jean Claude Hakizimana yongeye ko ati komeranya kubahwa perezida utowe ubwa kabiri uri intwari uturabire mu bushikiranganji bw'akazi n'abakozi itangwa ry'akazi harimwo akarenganyo niyuhire Mireyi nawe ati ingoma zo mu isi zamaze igenda zikuranwa Jean Dodier Hategekimana nawe agira ati ico novuga nuko bunyoni ahemukiye uwari yamugiriye icizere akamugira n'umushikiranganje wa mbere yagiriwe icizere rero yibwira ko ari we byose namenye ko byose ari watowe n'abanyagihugu naho victoire manirambona yongera ko ati mbona byari bikwiye kwakugwa aho tugereye nzeyimana james chrysostom mu butumwa yanditse yaje avuga ati aba bagabo nibumvikane bareke gucanamwo birinde guhemukira uburundi n'abarundi badaha inzira umwansi vena ciza nawe yavuze ko uwahawe amabanga mashasha yasubiriye bunyoni ati gusa n'uwo yizeye amucungire hafi kuko na wene ntiyoroshe ariko kandi barajingitwa niyo nzima lambert we abwira ati bunyoni ntabyo yari abereye na gato uyu arabikwiye ni umukozi abikwiye hama barabe ntibamwangaze bunyoni bamucungerere utwiwe ntimumwangaze ni mwene wanyu inkoni ntoyi mwavanye kure mwesi nawe n'umurundi muha ibyo abereye nibamugira umushikiranganje w'ubudandaji yobishobora mutoni aimable nawe ati neva nabandaniriza aho arabe n'abandi batifuza kubaka igihugu cabo mu mahoro no ku neza y'abenegihugu abakombore imana ibimufashemwo tumuri inyuma naho mathieu elize nawe yanditse abaza ko bunyoni atarinjizwa mu mpimba oscar bakanibona ati turashimiye se barundi ko atanguye gushitsa ibyo yavuze abasuma bose n'abafate turamushigikiye shimira imana jire nawe yanditse asaba umukuru w'igihugu ati nareke gutora muri sendede gusa natore no mu yindi migambwe nico abarundi twifuza naho kwizera abudara nawe ati perezida w'uburundi yakoze neza ni gute umuntu yatowe n'abenegihugu ashaka gutegwa kudeta n'abantu bibona ko ari bo bakomeye mu gihugu twubahe demokarasi yacu abanyafurika dutahirize umugozi umwe tuzogera kure nitwashigikira indongozi zitorewe n'abenegihugu naho joseph yagize ati ariko ashiraho ubuteje ubukene abarundi ababuza guca ifaranga na moto na tukutuku aho yabuze uwufise umutwe ku bitugu ahashira sendede ntaco yanze nimba iharurira kuri abo biyita abajenero gusa aho ni ugushaka kwikingira ngo ntibamukorere kudeta jean claude simeon ndikumana ati ijwi rya amerika nubabwira ko turi mu kanyamuneza ntangere kuba ndira ko buca atowe nka premier ministre ubutumwa bwadushikiriye ni bwinshi cyane ariko reka duhereze kuri leonika neza aho yagize ati ndamukeje nyakubahwa perezida hama ubutungane bukore ijwi rya amerika kandi ryanavuganye kuri telefone na bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca bujumbura bumvikanye berekana impungenge bafise n'ubwoba ku mpinduka mu ndongozi zikomakomeye z'uburundi uyu ni umunyagihugu yikorera utwiwe mu burundi agira ati ubwoba kuko n'abagabo babiri bakomeye bose bari mu mugambo byari bigoye nyene ubu n'uwo kuri uwundi ubu rero kihari uko tumenyereye kuva muri bibiri na cumi na gatanu rero nabo twari kumwe turiko turataha bariko bavuga ati ahubwo duheze n'akazi n'ingoga kuko havuye dusanga bifite ibibazo ku mugoroba kuko nimba yamushikiranganje wa mbere arafise abari bamushigikiye ibyo byose biratuma umuntu yugira ubwoba aha kandi hari n'abandi banyagihugu nabo bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko kuba ico cemezo co gukura bamwe mu ndongozi zikomeye mu burundi ari itegeko ry'umukuru w'igihugu atampungenge bibateye umwenegihugu w'umurundi mba mu burundi ntabwo babinteye kuko ko umukuru w'igihugu aba afite uburenganzira byaciye mu mategeko byaciye imbere n'amashinga amateka iserukira abarundi byemejwe n'inama nkenguzamateka rero ntibazo batangwa n'imwe bifise byisunze amategeko byisunze ubwizwa shingiro ngiye ku bwanjye ntaco bintwaye ikizobatuma umunyagihugu acakiruka abandi bashimishijwe no kuba iby'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yari amaze iminsi yizeza abarundi ko atanguye kubishira mu ngiro mu gukuraho indongozi zidakozwa iterambere rishika ku mwenegihugu wese tierive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
igira hirya ariko mada winyegera ariko abanyabugonjere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe nduwibugo yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolencia royal
inshuti mwese mutwumva aho muri hose mubandanye mudushikiriza ico mwibaza ku ishyirwaho ry'umushikiranganje wa mbere mushasha mu burundi inshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimire ko mwahisemwo gukurikira ijwi rya amerika shimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru mugire ibihe byiza